Iri Nijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri kitondo ku munsi wa kane itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri mikro muri kitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo hano n'uwundi kugira nyene bamu- bamutegeke kwemera icaha baciye bafata ipine bashaka gusa nk'abamuturira kugira agire ubwoba yemere ko bamwegeka ko ico ca co guturira umuntu umunyagabiga uwo ni umushingwamanza Lambert Sabimana iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya yamara imbere yaho reka dutege amatwi Thomas Kamirinda dushikirize amakuru avugwa hirya no hino waramutse neza Thomas
waramutse neza fide namwe abateze amatwi ijwi ry'amerika ndabashoje cyane mwaramutse uyu munsi abayisilamu b'isi yose barenga miliyari n'ibihumbi magana atandatu baratangira ukwezi kwa ramadani igisibo gitagatifu ukwezi kw'amasengesho menshi no kwiyiriza ubusa kuva izuba rirashe kugera rirenze ramadani ariko ntitangirira rimwe mu bihugu byose by'abayisilamu uyu munsi nko muri pakisitani igisibo kizatangira ku mugaragaro ejo kuwa gatanu mwezi ramadani ni umuco mutagatifu uturuka ku ntumwa y'imana muhamadi umaze imyaka irenga igihumbi na magana ane perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yatanze ubutumwa ejo bwo kwifuriza igisibo cyiza abayisilamu mu gihugu cye by'umwihariko n'abo ku isi yose muri rusange yatumiye iwe mu rugo abayisilamu batandukanye kugira ngo bazasangire ifutari ni ukuvuga ifunguro ryo ku mugoroba iyo izuba rimaze kurenga igikombe cy'isi cya karindwi cy'umupira w'amaguru w'abagore muri canada amakipe yose uko ari cumi n'atandatu azakina kimwe cy'umunani yamenyekanye ejo bundi kuwa gatandatu hari imikino ibiri ubudage suwede cameroon ubushinwa bukeye bwaho ku cyumweru hari imikino itatu brezil australia ubufaransa korea y'epfo canada ubusuwisi kuwa mbere norvege ubwongereza leta zunze ubumwe za amerika colombia kuwa kabiri umukino wa nyuma wa kimwe cy'umunani uzahuza ubuyapani n'ubuholandi ikipe izatsindwa muri kimwe cy'umunani izahita itaha muri iki gikombe cy'isi rero cya karindwi cy'umupira w'amaguru w'abagore umuyobozi w'ibikorwa by'ingabo z'amahoro mu muryango w'abibumbye herve latsu ararega leta ya sudani y'epfo ko buri gihe yanga kwemerera umuryango w'abibumbye kurengera abasivili muri raporo yari yagejeje ku nteko ya loni ishinzwe umutekano ku isi latso yasobanuye ko ingabo za onu muri sudani y'epfo un miss mu magambo ahinnye y'icyongereza zikeneye rero kugira ngo zikore akazi kazo neza ko kurengera abasivili zikeneye za kajugujugu z'intambara n'indege za gisirikare zitagira abaderevu bita drone ariko ati jye ku giti cyanjye perezida salvakir yarabinyangiye inshuro eshatu zose latsu arega leta ya salvakir ko hari n'ahantu henshi mu gihugu itemerera abakozi ba un miss kugera n'andi mananiza menshi un miss igizwe n'abantu ibihumbi cumi na bibiri barimo abasirikari barenga ibihumbi cumi na kimwe na magana arindwi abapolisi n'abasivile abapolisi n'abakozi b'abasivili muri izo ntumwa harimo n'izihagarariye u rwanda mu mashami y'abasirikari n'abapolisi bafite za kajugujugu z'ubutabazi muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ibihugu by'uburayi bwunze ubumwe byaraye bigeze ku mwanzuro wo kongera igihe cy'ibihano byafatiye uburusiya andi mezi atandatu ni ukuvuga kugera uyu mwaka urangiye ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga bagomba ariko kubanza kubyemeza mu nama yabo yo mu cyumweru gitaha i luxembourg uburusiya bwa- uburusiya bwatangaje ko nabwo buzafatira uburayi ibyemezo bikwiye kuva mu kwezi kwa karindwi mu bihumbi bibiri na cumi na kane uburayi bwafatiye ibihano uburusiya kubera uruhare baburega mu ntambara yo muri ukraine ibyo bihano bireba inzego z'ingufu energy igisirikari imari n'amabanki byagombaga kurangira ku itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi gutaha kwa karindwi mu nama y'abakuru b'ibihugu birindwi bya mbere bikize ku isi g7 yarangiye ku itariki ya munani y'uku kwezi mu budagi perezida obama yari yasabye bagenzi be kugumishaho ibihano by'uburusiya kugera igihe buzubahiriza bidasubirwaho amasezerano yo guhagarika intambara mu burasirazuba bwa ukraine ayo masezerano yashyizweho umukono mu kwezi kwa kabiri gushize n'abakuru b'ibihugu by'uburusiya ukraine ubufaransa n'ubudage muri yemen ibitero bine bitandukanye by'imodoka zitezemo ibisasu zaturitse byaraye bihitanye abantu mirongo itatu n'umwe bikomeretsa abandi makumyabiri mu murwa mukuru sana umutwe wa leta islamic watangaje ko ari wo wagabye ibyo bitero byibasiye imisigiti itatu n'icyicaro cy'umutwe w'inyeshyamba z'abahuti abahuti bafashe ubutegetsi muri yemen mu mwaka ushize perezida mansur hadi wemewe n'isi yahungiye muri arabiya sawudite arabiya sawudite nayo iyoboye ku bahuti ibitero by'indege z'intambara z'urugaga rw'ibihugu bigera ku icumi urwo rugaga rero rufite umugambi wo gukuraho abahuti noneho rugasubizaho perezida mansur ndabashimiye cyane turasubira mu nshamake
turagushimiye thomas mu makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere abantu bagera kuri mirongo ine bararengutse ejo kuwa gatatu imbere ya sentare nkuru ikukira mbere ya bujumbura benshi muri abo bagirizwa kuba baragize imyiyerekano canke kuyitegura abandi nabo bagirizwa gukorana n'imigwi y'abagwanyi ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na mugenzi wacu tabita mukamusoni kuva isaa zine zo mu gitondo kuri wa gatatu ngo rwaruka rwari rwarengutse muri sentare nkuru ikukira mbere ya bujumbura benshi muri abo bagirizwa ko bagiye mu myerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca perezida nkuru nziza canke bayitunganije abandi nabo bagirizwa ko bafashwe bategekanya kuja mu migwi y'abagwanyi nk'uko abababuranira bagiye barabitumenyesha hari n'abandi bagirizwa gutunga ibigwanisho no gukoresha ibigwanisho bicira umuriro metre lambert nsabimana umwe mu baburanira abo bagirizwa kuba baragize imyerekano avuga ko sentare intare itashoboye kwerekana icahanyezina yagiriza abo bantu n'abagiriza ngo ntibabonetse twaburana cyane cyane yuko abo bagirizwa ivyo bafashwe bagapfungwa bandanya baburana bidegenza canke boguma bapfunzwe tugarutse rero kubo twafashije uno munsi ivyo bagirizwa nta kintu na kimwe minisiteri publiki yigeze yerekana cerekana uruhara rw'umwe umwe yoba yarakoze ivyo rero amategeko iyo minisitiri publike ari we mushikiriza amanza adashoboye kubyerekana haba hariho cyo no kwita dute ni ukuvuga yuko umuntu aba agikekeranya ku ruhara rw'uwo muntu iyo ari gukekeranya rero umuntu aca arekugwa minisitiri publike ikabandanya amatohoza nibyo twavuze ikibonekeza ubonye abo bafungwa ni uko harimwo abacumbagira abandi nabo bafise ibikomere ku mubiri abashingwamanza babo cyo kimwe n'abaharanira agateka ka zina muntu bamenyesha ko abo bantu bakubaguwe kandi n'ubu ababandanya bafatwa babandanya bakubagurwa na cyane cyane n'urwego rw'iperereza metre lambert nsabimana muri ibi bintu kuva bitangura iyo abantu bagifatwa barafatwa nabi cyane gose barakubitwa bagakomereka mbere hari n'abakuye impuzu turi ko turaburana yahaswe no kuzikura zose kugira yerekane umucamanza ingene yakubaguwe ingene yakubiswe kandi baja ahantu no mu busho ku bisanzwe butazwi mubibonye yari yakubiswe gute yari afise inkuvu ukabona ko yakomeretse bavuga ko babakubise amafera beto ahandi babakomerekeje hari n'uwundi kugira nyene bamu bamutegeke kwemera icaha baciye bafata ipine bashaka gusa nk'abamuturira kugira agira ubwoba yemere ko bamwege gutegeka kwico cacu guturira umuntu munyagabiga ivyo vyose ni gukubagurwa iboneye aka karyo mudufashe dusemerere ivyo bintu bireke mwishirahamwe riharanira agateka kazina muntu n'akabafunzwe aprodehash bamenyesha ko igipolisi c'iperereza c'u Burundi gikora nk'ikiri hejuru y'amategeko yose Petero Claver Mbonimpa arongoye aprodehash biro kuri vy'iperereza niho tugirira amakenga ugiye yuraze yuko atani umuntu aja kumuraba kizira kikanazirizwa mbere atani umugemurira barya indya baba bagonyene ngo babagurira rero aho rero niho uca usanga bariye nka rimwe ku munsi honyine nako nyine bakarya igarama zidakwiye n'ubu uzi n'ibyo baguhaye niho amakenga bera amakuru dukura mu begereye ikambi y'igipolisi aho bita kwa ndadaye yemeza ko iyo abantu bafashwe bacanwa aho kwa ndadaye bagakubagugwa hari n'abandi ngo bakubitwa bakavayo imbavu n'imigongo byavunitse umwe muri abo bafunzwe ayo makuru arayemeza n'umuburanira aravyemeza ahantu bita kwa ndadaye aho hantu n'ukuri n'akamaramazi ni ahantu hari aho sagasho kazwi mugabo wumva ngo abantu niyo babajyana kugira babakubagure benshi bacana ibyo bafise byo baca bibiba hama bakanakubitwa bagashaya Eh, hariho benshi rero bashikana hariya bita kwa ndadaye bakabagirira nabi bakabakubagura mugabo kenshi twaca tubimenya kuko nahajya mu bapolisi nyine nagobanda babwire yuko dufise y'abantu badakunda ibintu bikorwa bibi baca baduhamagara bakatubwira hama kaza kurunguruka tugatuma abantu bakaraba mu bushikiranganji bw'umutekano ayo makuru barayahakana Pierre Nkurikiye ni cegera c'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Eh, ayo makuru ni ikinyoma cambaye ubusa ivyo vyo gukubagura abantu bafashwe eh, ntibigikorwa n'igipo- igipolisi c'u Burundi ntibikorwa muri abo bafunzwe abenshi bava mu migambwe FNL irongowe na Agathon Rwasa hamwe n'umugambwe MSD urongowe na Alexis Nduhije ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
ijwi ry'amerika ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iphone na samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa interineti radiyo yacu akadomo komu urabona ahanditse ngo nta simatifone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira radiyo ijwi ry'amerika ni iyawe radiyo yacu
mu ntara nshasha ya rumonge iri mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi ikibazo giha uburenganzira abanyeshuri bo mu mwaka w'icumi kwinjira mu gice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye cyakozwe muri rusange mu gisata cya leta kiraba iby'indero muri iyo ntara bavuze ko abanyeshuri babajijwe ku bice bibiri by'umwaka kuko igice cya gatatu ibyigwa bitatanzwe neza ku mashuri atari make mu gihugu bivuye ku myiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu mugenzi wacu diane nininahazwe yaranyarukiye mu ntara ya rumonge ku mashuri ane yakorewe kw'ico kibazo kuri isi ya rumonge abanyeshuri cumi na batanu nibo basivye pascal niyo ngabo yarahagarikiye ivyo bikorwa akaba yatumenyesheje yuko abasivye ahanini bahunze bivuye kuco yisi ibihuha bijanye n'imvo z'umutekano vyari bimaze imisi mu gisagara ca rumonge ivyo bihuha bikaba vyatumye ndetse n'abanyeshure bo kuri lise nkuru ya rumonge batekera utwabo barataha mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka ku ishure ryisumbuye rya komine rumonge ryitwa lise communal urbana ryo hasivye abanyeshure batanu ku bashika amajana abiri bari bitezwe amakuru twakuye mu buyobozi bw'indero mu ntara ya rumonge yatumenyesheje ko kubera imvu z'umutekano abanyeshure yo ku mashure yisumbuye ya ndonzi gisenyi na mihetano yo muri komine burambi ihana imbibe na komine mugamba y'intara ya bururi yari imaze iminsi yibonekezamwo imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca petero nkuru nziza batashoboye gukorera ikibazo ku mashure yabo ahubwo nyabuna bace begeranirizwa ku ishure rikuru ryo mu indonzi baba abanyeshure bakoze ikibazo baba abarezi barashima ingingo y'ubushikiranganje bw'amashure y'intango n'ayisumbuye yo kubaza ku bice bibiri gusa kuko mu gice ca gatatu ngo bataronse umwanya ukwiye wo kwitegura icibonekeje ni uko mu bibanza vyakorewe mw'ico kibazo hari abasirikare n'abapolisi bari bahacungereye umutekano ivyo akaba atariko vyahora ico kibazo catanguye kuri uno wa gatatu kizorangira kuwa gatanu abanyeshure bo mu mwaka w'icumi bakazobazwa ku vyigwa bitandatu ku birenga cumi bari basanzwe biga mu rumonge diane ninahazwe ku bw'ijwi rya amerika
bakunzi b'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo uretse porogaramu itangira kuva isaa kumi n'imwe n'igice twongeye amakuru isaa kumi n'ebyiri isaa moya n'isaa mbiri mu gitondo ku gicamunsi ijwi ry'amerika ribagezaho amakuru isaa kumi saa kumi n'imwe na saa kumi n'ebyiri amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku burundi ni ku ijwi ry'amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu
Eh, tuve mu burundi tuje mu rwanda ry'ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryita ku mpunzi mu rwanda hcr ryatanguye guharura impunzi z'abarundi ziba mu bisagara rikaba rimaze guharura abagera ku bihumbi bibiri ishyirahamwe hcr rivuga ko ikironderwa ari ukumenya ibitigiri by'ukuri by'impunzi z'abarundi ziri ku butaka bw'u rwanda no gufasha izo mpunzi muri serivisi z'ubuvuzi i kigali eric bagira ubusa yarakurikiranye uko icyo gikorwa cyo guharura impunzi cyagenze ahagana mu masaha ya saa munani z'igicamunsi tugera hano mu mujyi wa kigali ubuyobozi bw'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr bwatubwiye ko kuva kuri uyu wa kabiri impunzi z'abarundi zimaze kwibaruza n'izatanze gahunda ko zizibaruza zose hamwe zimaze kurenga ibihumbi bibiri kandi ngo baracyaza ari benshi biganjemo abatuye mu mijyi no mu nkengero zayo batigeze bajya mu nkambi hcr ivuga ko kubaruriza impunzi bigamije kumenya umubare wazo ziri ku butaka bw'u Rwanda no kubafasha mu bikorwa by'ubuvuzi no kubona ubufasha mu by'amategeko Bwana Philip Kibuyi ni umukozi wa HCR ushinzwe ibikorwa byo kubaruriza impunzi mu Rwanda impamvu nyamukuru yo kubaruriza impunzi ni ukugira ngo zibone ibyangombwa Ah, turabaha icyangombwa cyemeza ko babaruwe ni icyangombwa kigaragaza ko umuntu azwi na HCR na leta y'u Rwanda nk'impunzi ubwo mu gukoresha icyo cyangombwa bashobora kubona ubufasha bwihariye igikomeye ni ubuvuzi mu bafatanyabikorwa bacu ikindi nanone bashobora guhabwa ubufasha mu by'amategeko igihe habayeho ibibazo bidasanzwe bashobora guhura nabyo impunzi zibaruza nazo zirashima ko zigiye gufashwa mu buvuzi cyane ko ngo bihenze by'umwihariko ku mpunzi ziba mu miryango mu mijyi nka kigali Bo, ibi ngira hari icyo mu bazodufasha nko ku magara y'ubuzima bwacu kubera baratubwiye yuko bagomba kudufasha aho dushobora kwivuriza hama tuka- tukoroherwa kuko kwivuriza hano biragoye cyane kuko ubuzima bwa hano ntibuzimbye cyane mu- ufise amafaranga ibintu byose biragenda neza ariko kubera uba wavuye iwanyu ata mafaranga ufise ni ikibazo usibye kubafasha mu buvuzi no mu bibazo bisaba inzira z'amategeko hcr yatubwiye ko iby'ibiribwa byo bigenerwa impunzi ziri mu nkambi abatuye mu mijyi ngo byatangiye kubagora bitewe no kuhaba ntacyo bakora aba ababakiriye ngo babituye ineza abakurambere babo bagiriye abanyarwanda bari barahungiye mu burundi uko babafashe na- ba- bakiri hariya bafata neza natwe bariko babitwishyura bitishyura abana ba- babo b'abandi basitse Eh, ni naho ndi ku oya, ikibazo kirahari urabona ko buri kuragorana abafise abana biwe abafise umudamu ubuzima bwe bwabagoye nawe ubona kuri kuramuvuna n'aha turi mu- turi kigali mugabo urumva naho nyine ni ukuyisopa urumva amafaranga yose twazanywe yarashize umva ntacyo dufise nyine turi abantu nyine bamerewe nabi nyine haribaruza abagize umuryango uko bahunze nta n'umwe usigaye mwaje hano gukora iki naje hano kwiyandikisha kwiyandikisha kubera iki sinzi muba hehe mu kinindo mu kinindo mama mu rwanda ah mu rwanda muba hehe i kigali Eh, Kigali.
i kigali i kigali hagaruka he Ah, muba amagana he amagana Yego.
ku mushusho amanke ni ku kagugu ni gishushu nawe waje hano kwiyandikisha
twaje hano kwiyandikisha yego mwavuye he mwaje muturuka he murundi ijumbura ibu ijumbura bujumbura mwaje muturuka i bujumbura kubera iki se ko yaduje guhunda iki ko yaduje gukina mwaje kubera iki kuramutsa famiye kuramutsa famiye Eh, famiye yacu iri ngaha mu rwanda aba mu budage ku mugabane w'uburayi muri diaspora y'abarundi ari mu rwanda mu gihe gito yitegereza numva icyo yise ukuri ku kibazo cy'abarundi bagenzi babo yari aho babaruriraga aba barundi yishimira uko bakiriwe na leta y'u rwanda uyu duhimbye sifa asanga imvano y'ikibazo cy'umutekano muke mu burundi kugunzira ubutegetsi bikwiye gukumirwa vuba na bwangu kuko ngo ibiri kuba iwabo byazanduza akarere kose ubu ikigo cy'uburundi ni icy'uburundi ubu onye ariko mu gihe kizoza kizoba kikiri igihugu cy'uburundi gusa Kiz- hazofatwa muri kongo hazofatwa mu rwanda donc novuga ni nk'indwara urumva si mu burundi gusa pedogara izoheza nayo nyene ifatwe aho nshingiye kubera muri aba novuga abavandimwe ababanyi umva iyo umubanyi inzu yiwuhiye hashobora gufatwa n'iyindi nzu y'umubanyi nico nshatse kuvuga nciye mu migani ubuyobozi bw'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu rwanda hcr buteganya ko kubaruriza impunzi ziba mu mijyi no mu nkengero zayo bizafata byibura ibyumweru bine abatarashatse kujya mu nkambi batubwiye ko batinya ubuzima bwaho ariko birashya bishyira kuzagana iyi nkambi kuri bamwe kuko ngo ubushobozi bwatangiye gushira kandi ngo nta yandi mahitamo aya mabarura yahereye ku batuye mu turere twa rwamagana kayonza muhanga na kamonyi n'uturere tw'umujyi wa kigali bikazakomereza mu yindi mijyi eric bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
ijwi rya amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
perezida bashire wa sudani yoba yarahawe ubudahangagwa na leta ya afurika y'epfo imbere y'uko yitaba inama y'abakuru b'ibihugu iheruka kubera muri icyo gihugu perezida bashire yavuye ubutaraririye muri icyo gihugu kuri wa cumi na gatanu ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu inyuma y'aho sentare nkuru y'icyo gihugu yari yasohoye umutahe wo kumufata kugira ngo bamushyikirize sentare mpuzamakungu y'irahe abategetsi ba afurika y'epfo baranse kumufata n'aho uwo mutahe wari wasohotse aca asubira muri sudani n'inama itararangira mu nyuma ubutegetsi bwarasohoye itegeko ryo kumufata ariko icyo gihe perezida bashir yari yamaze gushika i Khartoum nk'uko bishyikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu oni imitahe ya mbere yo gufata bashir yasohotse mu myaka y'ibihumbi bibiri n'icyenda n'ibihumbi bibiri na cumi aho yagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko n'ubundi bwicanyi byabereye mu ntara ya darfur ubwo bwicanyi bwahitanye abantu barenga ibihumbi amajana atatu n'abashika miliyoni zibiri bahunze leta ya sudani ntiyigeze yemera ibyo byaha yagirizwa mu gihe bashir acidegembya no mu gihe mu ntara ya darfur hakiboneka ubugizi bwa nabi leta zunze ubumwe za amerika isaba leta ya afurika y'epfo kwifatanya n'ayandi makungu mu gusaba leta ya sudani gukorana na sentare mpuzamakungu mpanabyaha nk'uko biri mu ngingo y'igihumbi n'amajana atanu na mirongo icyenda na gatatu y'inama igejwe umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni leta ya afurika y'epfo isabwa guhagarika gufashanya na sudani mu bijyanye na politike no mu buryo bw'amafaranga no kubuza abategetsi b'icyo gihugu bagize uruhara muri iyo ntambara ya darfur kwidegembya mu makungu mu gihe leta zunze ubumwe za amerika itashyize umukono ku masezerano y'i Roma mu butaliyano ategekanya ibyaha bihanwa n'iyo sentare leta ya amerika irashyigikiye akigoro k'amakungu ko guhana abagize ihonyabwoko ibyaha byo guhohotera agateka muntu n'ibyaha byo mu ntambara byabereye mu ntara ya darfur
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu thomas kamirinda twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru thomas
ndagushimiye fide uyu munsi kuwa kane abayisilamu b'isi yose barenga miliyari n'ibihumbi magana atandatu baratangira ukwezi kwa ramadani igisibo gitagatifu ukwezi kw'amasengesho menshi no kwiyiriza ubusa kuva izuba rirashe kugera rirenze perezida wa leta zunze ubumwe za amerika barack obama yatanze ejo ubutumwa bwo kwifuriza igisibo cyiza abayisilamu bo mu gihugu cye by'umwihariko n'abo ku isi yose muri rusange yatumiye iwe mu rugo abayisilamu batandukanye kugira ngo bazasangire nabo azasangire nabo ifutari ni ukuvuga ifunguro ryo ku mugoroba izuba iyo rimaze kurenga igikombe cy'isi cya karindwi cy'umupira w'amaguru w'abagore muri canada amakipe yose uko ari cumi n'atandatu azakina kimwe cy'umunani yamenyekanye imikino ibiri ya mbere izaba ejo bundi kuwa gatandatu ubudage suwede na kameruni ubushinwa kameruni niyo afurika yonyine isigaye mu irushanwa nigeria na cote d'ivoire zarasezerewe indi mikino izahuza kugera kwa kabiri brezil australia ubufaransa korea y'epfo canada ubusuwisi norvege ubwongereza leta zunze ubumwe za amerika colombi ubuyapani n'ubuhorandi ikipe izatsindwa muri kimwe cy'umunani izahita itaha muri yemen ibitero bine bitandukanye by'imodoka zitezemo ibisasu zaraye zituritse zihitana abantu mirongo itatu n'umwe zikomeretsa abandi makumyabiri mu murwa mukuru sana umutwe wa leta islamique watangaje ko ari wo wagabye ibyo bitero byibasiye imisigiti itatu n'icyicaro cy'umutwe w'inyeshyamba z'abahuti abahuti bafashe ubutegetsi muri yemen mu mwaka ushize perezida mansur hadi wemewe n'isi ahungira muri arabiya sawudite arabiya sawudite nyuma yafashe icyemezo cyo kuyobora ibitero ku bahuti afatanyije n'ibindi bihugu bigera ku icumi indege z'intambara rero zirashaka kwirukana abahuti ndabashimiye
inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ngaha kuri radiyo ijwi rya amerika aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.